kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoon tamsaasu kan kibxata amajjii 28 bara 2025 amma jalqabeera keessummeessituun keessan antuu jubee horaati qophii keenya har'aa keessatti kutaan puuntilaandi garee shoror keessaa iss irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu beeksise. guyyaa jalqabaa hojii isaaniitti ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maarkoo ruubiyoon imaammata alaa isaaniif kadursa kennan ta'uu ibsaniiru torban darbe kan pirezidaantiin koolombiyaa pirezidaanti doonaald tiraamp waliin wal dhibdeen isaanii gara waraana daldalaatti deemee ture gara duubaatti deebi'ee jira hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma guutummaa oduuf jaallanne gammada.
bulchiisa naannoo itiyoophiyaa kibbaa godina goofaa aanaa gazzee goofaa keessatti balaa sigiga lafaa uumameen manaaf qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an maatiiwwan dhibba ja'aaf digdamii torba gargaarsi namoomaa ga'aan akka isaan hin dhaqqabne sagalee ameerikaa dabalatee sabaa himaa adda addaaf kanneen ibsan namoonni saddeet hidhamuu isaanii maatiin isaanii fi jiraattonni aanaa sanaa sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. lafa buufatanii jiran sanatti boqqolloon manca'e akka kennamuuf hanqinni nyaataaf bishaanii akka jiru ibsuun manni isaanii ijaarama jedhame waan hojiirra hin oolleef jecha dunkaana jala dahatanii akka jiran ibsanii turan tokko tokko immoo qe'ee isaanii sigiga lafaan jalaa fudhatametti deebi'uu isaanii sagalee ameerikaatti kan himan obbo solomoon soomaa obbo saamu'eel mandooyyee fi ulaalam ballaxa. balaa kanaan kan miidhamanii fi maatii ofiis kadhaban ta'uu ibsaniiru kanneen biroo obbo akliiluu bazaabbi obbo teewodiroos solomoon obbo masaay mambar obbo ayyala gongaashoo fi obbo mulugeetaa poolaa kanneen jedhaman buqqaatonni shan dhimma walfakkaataadhaan hidhamuu isaanii jiraattonni aanaa sanaa kanneen maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan ibsanii jiru dhimma kanarratti deebii yookaan yaada akka kennaniif jecha. aangawoota waajjira adda addaa yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan yoonaataan zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
hoogganaan garee riphee loltoota faannoo gameessi iskindir naggaa gareensaa haala biyya keessaa laalchisuudhaan gamtaa afriikaa igaad gamtaa awurooppaafi eembasii yuunaayitid isteetsi kan itiyoophiyaa waliin wal argee mari'achuu dubbate. marii kanarratti mari'atan iskindir gaaffii voa biraa dhiyaateef. ammaaf haala yeroo ammaa itiyoophiyaa keessaa dubbachuudhaaf garee kanaaf carraadha jedhee mootummaa waliin dhimma haala yeroo ilaalchisee mari'achuu isaallee dubbatee jira. oduutti aanutti naaceen immoo riphee loltoonni ruwaandaa deeggaraman gara magaalaa guddittii koongoo bahaa goomaatti erga seenanii guyyaa tokko booda reeffi namootaa daandii magaalattii irratti faca'ee kan ture ta'uuf hospitaalonni dhukkubsattoota. madaa qawwee fi dhukaatotaan miidhaman kan guutaman ta'uu tokkummaan mootummootaaf dhaabboliin gargaarsaa biroon kibxataa har'aa ibsaniiru.
riphee loltoonni M23 jedhaman kun wiixata kaleessaa gomaa seenuudhaan waldhabdee waggoota kurna sadiif ture daranammeessan darbee darbee waraana biyyattii fi deeggartoota waraanaa biraa dura dhaabbannaan isaan mudatu itti fufee jira. mariin muddamsaa roobii borii gaggeeffamuuf karoorfame kan jedhan pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo pirezidaantiin koongoo feeliks tishekeedii fi pirezidaantiin ruwaandaa pool kaagaameen irratti hirmaachuuf akka jiran himaniiru ruutoon waldhabdee kanaaf furmaanni waraanaa hin jiru jedhan ministiriin dhimma alaa kan yuunaayitid isteets maarkoo ruubiyoo haleellaa garee m digdamii sadii jedhamu kan ruwaandaan deeggaramuun gommaa irratti haleellaa raawwatame balaaleffachuufi. kabajaa ameerikaan abbaa biyyummaa riippaabilika deemokiraatawaa koongoof akka qabu haasaa bilbilaa wiixata kaleessaa tishikeedii waliin taasisaniin mirkaneessanii jiru jechuudhaan ministiriin dantaalaa yuunaayitid isteetsi ibsee jira qondaalli gameessi tokkummaa mootummootaa wiixata kaleessaa riippaabilikii demokiraatawaa koongoo irraa akka jedhanitti riibxee loltoonni to'annaa jala oolchuu isaanii himan iyyuu wal waraansi garee M23 fi waraana koongoo gidduutti goommaatti gaggeeffamaa jiru ammallee hin xumuramne jedhaniiru.
buqqaatonni faalisxiin kuma dhibba sadii ol ta'an hanga wixata kaleessaa galgalaatti gara kaabaatti deebi'uu isaanii bulchitoonni naannoo himanii jiru.
lammiileen faalisxiin qe'ee isaaniirraa buqqa'an torban kana magaalaa gaazaa keessatti kan argamu gara qe'ee isaaniitti deebi'an lola ji'oota kudha shanii booda magaalaa diigamte kan argan yoo ta'u hedduun isaanii caccabaa gidduutti dahannaa barbaachaa. firoottan jeequmsa baatii bitooteessaa dhaqqabeen deebi'uu keessatti badan barbaadaa turan magaalaan gaazaa gama kaabaa keessatti giddugala magaalaa sochii guddaa qabduu fi qarqara waraana duraanii ka turte yoo ta'u gamooleen bal'aan boombii israa'eliin barbadaa'anii tuullaa caccabaa fi konkiriitii caccabaa gama hundaan qaba kana laalaa wanti jedhan hin jiruu jedhe namni maqaansaa abu muhammad jedhee moggaase bakka qubatu barbaadaa osoo jiru. Namoonni lafa ni rafu wanta hafeen jiru jedheera. Namoonni deebi'an irra hedduun isaanii yeroo baay'ee ji'ootaaf xiyyeeffannaa waraanaa yeroo jijjiiramu kan socho'anii ega ba'anii booda qabeenya dhuunfaa qaban fe'anii daandii guddaa qarqara galaanaa gara kaabaatti kiiloomeetira digdamaa fi isaa ol ta'e adeemaniiru. Konkolaataan gaariin harreen harkifamu wanti karaarra socho'uu danda'u hin jiru. Wiixata kaleessaa galgal. Aangawoonni Hamaas kan Gaazaa keessaa akka jedhanitti namoonni kuma dhibba sadii ol yookaan kanneen yeroo waraana kaabaa irraa buqqa'an keessaa walakkaan isaanii jechuun ni danda'ama. Naannolee kibbarraa gara magaalaa Gaazaa fi qarqara kaabaa naannoo sanaatti qaxxaamuraniiru.
gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenu biyya somaaliyaa kutaa puuntlaand keessatti kan maadheffatee jiru garee shororkeessotaa islaamik steet yookaan isis jedhamee beekamu irratti humnoottan nageenyaa kutaa puuntlaand tarkaanfii fudhachaa jiru lola kuticha keessatti garee isis wajjin taasifamaa jiruuf haala garee sanaa ilaalchisee waahilli sagalee ameerikaa kutaa gaanfa afrikaa haaruun maaruuf qondaala waraanaa mootummaa somaaliyaa duraanii birgaadeer jeneraal ahmed abdullahi sheek wajjin marii taasisee jira gabaasa marii kanaa irratti qophaa'e bafaqaaduu morodaatu dhiyeessa.
yeroo ji'a tokko ta'uu fi humnoonni nageenyaa naannoo soomaaliyaa kutaa puuntlaandiin bakka gareen hidhattoota isis yookaan islaamiik isteetiin itti dhokatan keessatti gadi fageenyaan tarkaanfachaa turan dhuma torban darbee yeroo humnoonni naannichaa garee finciltootaa bakka magaala guddicha kutichaa bosaasoo irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetirii dhibba tokkoof shantama fagaatee argamuu fi turmaaseel jedhamu irraa buqqisanii jiru birgaadir jeeneraal ahmed abdullaahii sheeki hanga yeroo dhiyootti ajajaa waraana addaa soomaaliyaa kan turan. naannoo qe'ee isaaniitti haleellaa kana hordofaa kan turan turmaasaa qabamuun isaa daandii dhiyeessii guddaa waan ta'eef islaamik isteetiif miidhaa guddaa akka ta'e himani.
kun bakka jarri haleellaa diroonii dabalatee haleellaatti qindeessaaf puuntlaand irratti raawwachaa turanidha nyaata isaanii dabalatee kallattii dhiyeessiis itti argachaa turanidha bakka sana dhuunfachuun humnoota puuntlaandiif bu'aa tarsiimoo akka ta'edha.
jedhan lola turmaasaal kana irratti gareewwan lamaanuu miidhaan irra ga'eera amma ammaatti lola taasifame keessaa isa jabaa akka ta'e ibsanii birgaadir jeeneraal ahmed abdullahi sheek.
lolichi guyyaa guyyaadhaan ture gareen shororkeessotaa yeroo ammaa haleellaa diroonii bal'inaan itti fayyadamaa jira humna puuntlaandirra haleellaa kanaan miidhaan irra ga'eera garuu torbanneen lamaan dabran kana keessatti fooyya'iinsa gaarii agarsiisuudhaan bakkawwan hedduu qabachuu danda'aniiru yeroo ammaa aanaa qandalaa keessatti kan lolli taasifamaa jiru bakki kun bakka guddaaf bakka qindeessaati humnoottan kutichaa olaantummaa argachaa jiru.
garuu buufataaleen gurguddoon garee kanaa ammallee hin to'atamne ammayyuu naannoowwan ganda dhahaadaar keessatti akka argamanuu kan ibsan jeeneraal ahmed abdullahi sheek humnoonni puuntilaandiin sooma raamadaanaa torban afur booda jalqabamuun dura gara islaamik isteet irratti injifannoo waraanaa argachuu danda'u jechuudhaan ibsaniiru.
planned very well.
Duulichi akka gaariitti karoorfame akka gaariitti kan qophaa'edha. Sochiin ture waan addaati. Hawaasa naannoo irraa deggersa guddaa kan qabudha. Sun waan baay'ee barbaachisaadha. Finciltoota lammiilee biyya alaa arguun immoo waraanaafis ta'e deggersa hawaasaatiif gumaacha guddaa godheera. Waan gaarii hojjechaa akka jiran himuun barbaada. Sunis abdii qabeessaa na taasiseera. Buufata mooraaf bakka jaja tarsiimoo isaanii qabachuu yoo danda'ame mallattoo injifannooti.
Yuunaayitid Isteetsi humnoottan nageenyaa Soomaaliyaa gargaaraa turte. humna addaa daanaaf jedhamu bakka adda addaatti leenjisuudhaan gareewwan islaamik isteetii fi alshabaab irratti haleellaa dirooniis raawwachaa turte muddee 24 bara 2024 haleellaa raawwatteen hoggantoota olaanoo alshabaab keessaa tokko kan ta'e mahammad miirii ajjeesuun danda'ameera jeneraal ahmed abdullaahi sheekii mataan isaanii ajajoota waraana yuunaayitid isteetsiin leenjifamanii amma ji'a fulbaanaa darbee hojii isaanii dhiisanitti ajaja duula waraana addaa turani. waraanni yuunaayitid isteetsi kallattiidhaan akka waraana lafoo irratti hin hirmaannes ibsaniiru.
gargaarsa taasisuu akka barbaadan nan amana humnoottan puuntland mataa isaaniitiin waan gaarii hojjechaa jiru lammiileen soomaaliyaa dhimma nageenya isaanii irratti akka ofii isaaniitti dhimma mana amantaa cimaan qaba yuunaayitid isteetsi dudduubaan waan hedduudhaan gargaaruu ni dandeessi.
amajjii bara kuma lamaa fi digdamii tokko bulchiinsi doonaald tiraamp inni duraa loltoonni yuunaayitid isteetsi akka soomaaliyaa gallakkisanii bahan taasisanii hanga'oonni soomaaliyaa tokko tokko. ammas haalli dhiisanii ba'uu jiraachuu mala yaaddoo jedhu qabu jeneraal abdullaahi sheekii waan wanti alas ta'e deebi'ee ni dabalama jedhu irratti shakkii qabu.
yuunaayitid isteetsi keessatti xiyyeeffannoo farra shororkeessummaarraa gara dorgommii humna guddaatti jijjiirraa xiyyeeffannoo yommuu taasisan argineerra barbaachisummaan hojii farra shororkeessummaa akka hin dagatamne nan amana shororkeessummaan yaaddoo nageenya soomaaliyaa isa guddaadha rakkoo naannoo sanaaf kan addunyaattillee kanaafuu xiyyeeffannaan shororkeessota irratti taasifamuu qabu eessayyuu dhaquu hin qabu.
abdii hasan huseen yookiin abdii yaaree hoogganaa humna poolisii kutaa puuntilaandi duraati lolli garee shororkeessitoota islaamik isteetii yookaan da'aashii jedhamee waamamu irratti taasifamu nageenya soomaaliyaa gaanfa afrikaatii fi walakkeessa bahaatii fi barbaachisaa akka ta'e dubbatani lolichis yeroo dheeraadhaaf kan itti fufuu danda'u akka ta'e himaniiru abdii yaaree miidhaa qaqqabuu danda'u tilmaamuun rakkisaa akka ta'e dubbatanii finciltoonni akaakuu lolaa isa gureellaa jedhamu waan fayyadamanuuf bakka tokko dhaabbatanii hin lolanu kunis yeroo waraanaa dheeressuudhaaf akka malu ibsani gareen finciltootaa miseensota kuma tokkoof dhibba lama amma kuma tokkoof dhibba ja'a ta'uu qabu. gaara almaadoo jedhamu keessatti boolla qotatee nyaataa fi meeshaalee waraanaa akka kuusataa jiru kan ibsani abdii yaaree gareen sun ammayyuu jabaa akka ta'e himanii amma ammaatti humna hin miidhamne akka ta'e beeksisaniiru. yoo haalli ammaate puuntlaandi keessatti rukutaman hoogganaan garee aayisii muumiin gara yemanitti baqachuu akka danda'u kan ibsan abdii yaare yoo dhiibbaan itti baay'ate gareen aayisiis magaalota namoottan hedduun keessa jiranuu kan akka bosaasoo irratti haleellaa raawwachuu akka danda'an hubachiisaniiru gareen islaamik isteetii soomaaliyaa irra darbee biyyoottan ollaa soomaaliyaa irratti haleellaa raawwachuu waan danda'uuf of eeggannoon akka barbaachisaa ta'e. yaadachiisaniiru jedha gabaasni haaruun maaruufiin vo'edhaaf qophaa'e kun an bafqaadhuma rodaati.
guyyoota jalqabaa hojii isaanii irratti ministiriin dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maarko ruubiyoon hojjettoota isaanii waliin wal arguudhaan imaammata alaa isaaniif kan dursa kennan ta'uu ibsaniiru kana malees michoota naannoo kutaa indoo paasifik irraa dhufan kanneen hawwii waraanaaf dinagdee chaayinaa qolachuuf barbaadan waliinis wal arganiiru. oduu gabaastuun sagalee ameerikaa veroonikaa baadiraas gileesiyaas ka gabaaste jaallanne dhiyeessa.
guyyaa jalqabaa ministeera haajaalaa yuunaayitid isteetsi ta'uudhaan seenatarri riippaabilikaanota duraanii maarko ruubiyoo hojjetoota isaanii haaraatti akka himanitti waajirri isaanii addunyaa irratti nageenya jajjabeessuu irratti akka hojjetu himaniiru.
nagaa malee saba jabaa saba badhaadhaa fi gaarii ta'uun rakkisaadha.
garuu walitti bu'iinsarraa fagaachuun murtee tarsiimoo ta'aa jedhan.
Gonkumaa nageenya biyya keenyaa danta saba keenyaatii fi gatiiwwan ijoo akka sabaattis ta'e akka uummataatti qabnu gonkumaa gatii kan baasisu ta'uu hin qabu.
ruubiyoon kibxata har'aa ministeerota haajaa alaa biyya hindii awustiraaliyaa fi jaapaan waliin wal arganii jiru biyyoonni arfan kun marii nageenyaa gamtaa afurii yookaan kuwaad jedhaman keessa jiru gamtaan kun hawwii dinagdee fi waraanaa chaayinaan naannoo indoo paasifik jedhamu keessaa qabdu qolachuuf kan kaayyeeffatedha. walga'iin kibxata har'aa kun qajeelfama ameerikaatu dursa jedhu kan pireezidaant doonaald tiraamp jalatti yaaddoo ture tokko tokko salphiseera. yuunson daareektara sagantaa chaayinaa kan giddugala istiimsan jedhamuuti isaanis akka jedhanitti.
yuunaayitid isteetsi akkaataa itti chaayinaa ol ka'aa jiru dura dhaabbattu ilaalchisee michoota biroof waahiloota ishee gamtaa naannichaa akka hin dhiisne mallattoo ifatti agarsiisudha.
beejiing gamtaa kuwaad kana akka ijaarsa siyaasaa fi waraana bara lola qabbanaawaatti balaaleffatti.
Anytime that the U.S. aligns with its allies and partners, the Chinese will feel isolated and feel threatened.
Yeroo kamiyyuu Yuunaayitid Isteetsi waltaatota yookaan michoota ishee waliin hiriirtu chaayinoonni akka adda baafamanii fi doorsifamanitti itti dhaga'ama sammuu yeroo lola qabbanaawaatiin Ameerikaa himatu.
Xiinxalaan tokko akka keekanitti chaayinaan meeshaa waraanaa fi nukuleeraa ishee ammayyeessuu fi babal'isuun biyyoonni naannoo sanaa waraana mataa ofii. Akka cimsan gochuu akka itti fufan ka taasisuu fi Ameerikaa waliin immoo wal simsiisuu barbaaduu jedhan.
torban darbe kana pireezidaantiin koolombiyaa fuula miidiyaa hawaasaa x irratti pireezidaantii doonaald tiraamp waliin wal dhaban gara waraana daldalaatti deemee ka ture gara duubaatti deebi'eera. waayit haawus biyyoonni ameerikaa kibbaa baqattoota seeraan alaa kanneen yuunaayitid isteetsi keessaa ari'aman akka fudhachuu qaban ergaa cimaadhaan akeekkachiiseera gabaasa anniitaa paawul mitukku fiqaaduu dhiyeessa.
ejjennoo cimaan dhimma immigireeshinii irratti pireezidaant doonaald tiraamp qabu yuunaayitid isteetsi keessatti hammaatee kan jiruu fi isarra darbees biyyoota biroo keessatti kunis lammiileen biyya alaa gara biyyoota irraa dhufaniitti deebifamaa jiru. Guwatimaalaan dhiyeenya warra lammiilee ishee kanneen yuunaayitid isteetsi keessaa qabamanii garasitti deebifaman simatan keessaati. Torban darbe pireezidaantiin koolombiyaa Gustafoo Peetroon garuu lammiilee koolombiyaa kanneen yuunaayitid isteetsi keessaa qabamuun xiyyaarota lamaan garasitti ergaman hin simadhu jechuun dide. Fuula miidiyaa hawaasaa irratti pireezidaantii yuunaayitid isteetsi waliin jechoota walitti darbachuun kan jalqabame boodarra gara doorsisa qaraxa walirratti dabaluutti ce'e. Sa'aatiiwwan muraasaan booda immoo kolombiyaan harka kennachuun xiyyaara pireezidaantii erguun baqattoota lammii ishee akka fudhattu beeksifte. Bulchiinsi Tiraamp immoo ejjennoon Tiraamp dhimma kanarratti qabu yeroo duula na filadhaa isaarraa kaasee ifaadhaa jedhe. Pirees sekireetariin Waayit Haawus Kaarolaayin Laavet akkas jechuun himti.
Pireezidaant Tiraamp uummata addunyaa kanaaf ergaa cimaa dabarseera. Innis hoo seeraa Yuunaayitid Isteetsi cabsite. gara biyya irraa dhuftee itti deebifamta to'annaa jala ooltaa in himatamta in dhufinii jechuudha.
ministeerri haajaa alaa koolombiyaa immoo guyyoota dhufan keessatti jilli tokko gara waashingtanitti ergamuun dhimma kanaa fi kanneen biroo irratti iftoomina ni uumuu jale.
seguiremos recibiendo a los colombianos.
lammiilee koolombiyaa simachuutti fufna lammiilee koolombiyaa kanneen dhiirotas ta'an dubartoota kan ari'atamanii deebi'an mirgi lammummaa isaanii kabajamee fi wabii ni taanaaf jechoota walitti deddeebisuu torban darbe keessa ture kan injifate eenyuu jedhamuun kan gaafatame xiinxalaan eedii eseveedoo akkas jala. kan torban darbeen pireezidaant tiraamp mo'achuun ifa galaala jedheen amana. xiinxalaan biraan immoo kun hundi osoo harki dippiloomaasii keessa hin seeniin ariitiin ta'ee jedha. karaan inni itti jalqabe karaa tiwutarii sanuu halkan qixxee gorsa dippiloomaasii yookaan kan ministeera haajaa alaa osoo hin qabaatiin yookaan maal qabda osoo hin jedhiin dafee gara lola tiwutariitti kan seename kun dhugumaan haalotaa fi yaaddoowwan uumamuu hin malle uumee ture. yommuu gara teessoo dippiloomaasiitti dhufu haalli kolombiyaan irra jirtu michuu biyyoota miseensota neetoo kan hin taane biyya oomisha bunaa habaaboo fi kanneen biroo alatti ergitulaa jedhu xiinxaltoonni seer maleessummaan cinaattis oomishni kookaa koolombiyaa dhiyeenya kana dubbii kan kaaseeru biyyoonni lamaan tattaaffii qoricha sammuu namaa adoochuu to'achuuf taasisan walxaxaa taasisuus xiinxaltoonni himaniiru. Pireezidaanti Tiraamp Koolombiyaa waliin yeroo dhiyootti waliigaltee nageenyaa fi qorichoota sammuu namaa adoochan kan ilaaleen murtoo tumsa waloo kennuu qabu. Anaaf kuni walitti dhufeenya isaanii itti aanuuf sarara diimaa ta'a. Kuni kanaan ta'ee otoo jiru Bogotaa keessatti ammayyuu haalonni waldhabdee qaban mul'ataniiru. Wiixata kaleessaa lammiileen Koolombiyaa kanneen imbaasii Yuunaayitid Isteetsitti beellama viizaa qaban beellamni isaanii akka haqameerutu isaanitti himamee jedha. Gabaasni Anitaa Paawol.
humnoota deeggarsa saffisaaf michoota isaaniin sudaan keessatti duguuginsa sanyiitu raawwatamaa jira jechuudhaan kan yuunaayitid isteetsi amajjii torba ibsite irratti ogeeyyiif kanneen mirga namoomaaf falman deebii kennanii jiru gabaasaa heenrii wilkins jaallanne dhiyeessa.
ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi aantanii biliinkan ibsa amajjii torba baasaniin akka jedhanitti. humnootiin deeggarsa saffisaa rsf kan sudaanii fi milishoonni michuusaa ta'an tooftaadhaan dhiirota ga'eessotaa fi ijoollee dhiiraa daa'imman ituun hafiin eenyummaa isaanii irratti hundaa'uun ajjeesaniiru jedhan kanaaf jecha yakkoonni rsf fi michoota isaa waliin raawwatan kun duguuggaa sanyii akka ta'an murteessaa jedhaniiru hoogganaan garee abukaatoo daarfur oduu kanaaf deebii kennaniiru adam roojaal. qindoomina waliigalaa buqqaatotaa fi baqattoota daarfur waliin jiru yaada kennaniin.
هو المجتمع الداخلي في دارفور هو عارف الجرائم والانتهاكات اللي مورس ضدهم Hawaasni daarfur yakkaaf sarbama seenaa isaanii irratti raawwatame sirritti beeku. Gochoonni duguuggaa sanyii sanyii dhabamsiisuun yakki waraanaa fi yakkawwan biroon dhala namaa irratti raawwataman. akka waan uumamaan jireenya isaanii ta'etti ilaalu isaaniif beekamtiif simannaan hawaasa addunyaa fi biyyoota guguddoo biroorraa argame kun injifannoodhaa fi tarkaanfii haqa argamuu galmaan kan ga'udha.
rsf milishoonni isa waliin hidhata qaban irra caalaan isaanii saba arabaarraa yoo ta'an gurraachota sudaan keessumaa uummata saba masliit miidhaa jiru labsiin ammaa kun tarkaanfii jalqabaa. kan gara haqaatti geessudha jedhu gareewwan mirga namaaf falman niikool wiidarsheem ittaantuu daayirektera garee mirga namoomaa hiiman raayis waacheeti.
miidhaan isaanii akka beekamtee argatee jedhamuu danda'a kana xiqqeessee ilaaluun barbaadu.
kana malees biliinkan hoogganaa rsf fi dhaabbilee garee waraana saffisaa kana waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii kaa'uu beeksisaniiru. wiidarshimaan akka jedhanitti gara waggootii digdamaa keessatti yeroo lammataaf duguggaan sanyii daarfur keessatti gaggeeffamuun labsameera.
barnoota irraan baratamneef tarkaanfii ittisaaf gahaan taanedha.
namoonni hedduun duguggaa sanyii seera addunyaa jalatti yakka cimaa akka ta'etti ilaalu kaameruun Hudson kan giddugala qorannoo idil addunyaa fi tarsiimoorraa akka jedhanitti. dhiibbaan seeraa
guddaadha.
Ilaalcha seeraatiin waan guddaadha. Ilaalcha namummaatiin yoo ilaalame waan guddaadha.
Ajajaan humnootii saffisaa kan Sudaan yookaan RSF Mohaammed Hamdaan Dagaalo waadaa seera namoomaa kan idil addunyaa jalatti lammiilee nagaa kan Sudaaniif eegumsa gochuu isa jedhu cabsee jira jechuudhaan biliinkan adda baasanii jiru. Hoogganaan tokko kan duguggaa sanyii bara kuma lamaaf afur daarfur keessatti raawwatameen himatame ammallee mana murtii yakkaa kan idil addunyaatti dhiyaachaa jira. Gama biraatiin ammoo ajjeechaan sabaaf sablammootaa itti fufee kan jiru yoo ta'u lola kutaalee daarfur keessatti itti fufee jiru beelaaf sababaa ta'uu dubbatan Adam Roojaal.
او بالطريقه القتل القتل المباشر يعني في داخل في المعسكرات يعني وفي Kallattiidhaan ajjeechaan mooraa yookaan kaampii keessatti geggeeffamu. Magaalotaaf naannolee ollaa jiran keessatti waan nyaatamu dhabamuun beelaaf ongeen kun hundinuu itti fufanii jiru.
Dubbii himaan waraana saffisaa yookaan RSF himannaa kanaaf deebii akka kennan yeroo gaafataman ibsa miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan qoodamu sagalee Ameerikaaf kennaniiru. Innis murteen kun haala amma Sudaan keessa jiru irratti bu'aas ta'e dhiibbaa kan hin qabneedha rakkoo sudaan walxaxaa taasisuu malaa akka jedhu ibsichi himannaa duguggaa sanyii jedhu hin haalu.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
I return to the presidency confident and optimistic that we are at the start of a thrilling new era of national success.
jalqaba bara haaraa gammachiisaa milkaa'ina biyyaalessaarra akka jirru ofitti amanamummaaf abdii guddaan gara pirezidaantummaatti nan deebi'a.
Itti fufanis lammiilee keenya sanyii amantii halluu fi amanannaa hundaa qabaniif abdii badhaadhina nageenyaa fi nagaa deebisuuf kaayyoo fi saffisaan ni sochoonaa jedhan. Ameerikaa guutummaatti deebisnee dhaabuu fi warraaqsa sammuu qulqullus ni jalqabna. Tokkoffaa daangaa biyya keenyaa kan gama kibbaa laalchisee labsii hatattama biyyoolessaa labsa kanneen baala sammuu joonjessu deddeebisanii fi yakka seeraan alaa hojjetan dhaabbilee shororkeessummaa biyya alaa jennee moggaafna. Ameerikaan deebitee saba oomishaa taati. Waan sabni oomishaa kamiyyuu yoomiyyuu hin qabaanne qabaanna. oomisha boba'aa fi gaazii biyya lafaa kamiin iyyuu caalaa guddaa ta'e itti fayyadamuuf jirra akkuma bara 2017 ammas waraana cimaa addunyaan argee hin beekne ni ijaarraa jedhan milkaa'inni keenya lola injifannuun qofa osoo hin taane waraana xumuratti tolchinuun akkasumas. tarii hunda caalaa immoo lola gonkumaa keessa hin seenneen nu madaalu ameerikaan saba guddaa humna guddaa qabu kabajaa guddaa qabu ta'uudhaan bakka isheef malu deebiftee argatti kanaanis sodaa fi dinqisiifannaa addunyaa guutuu kakaaftii jedhan ija jabinaan ni dhaabbanna boonnee jiraanna abjuu guddaa qabaanna lammiiwwan ameerikaa waan taaneef wanta karaa keenyarraa. nu gufachiisu hin jiru egereen kan keenya barri warqee ta'e kan keenya reefuu jalqabeeraa jechuudhaan pireezidaan tiraamp dubbachuu isaanii ibsuun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa. feesbuukii marsariitii irratti nu hordofuu dandeessu akkasumas yuutuubii irraallee nu argachuu dandeessan yaada keessan karaa iimeelii nu ga'uu dandeessu hoorn at voanews com irratti nu argattu bilbilaan ergaanuuf dhiisaa lakkoofsi watsaappii keenyaa lama duwwaa lama afur tokko lama tokko tokko afur afur gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii gama miidiyaa hawaasaan qophii kana kan isin dhaqqabsiifte tigisti gammeeti. piroodiyuusariin keenya nugusuutaa taamire kan isin keessummeesse amtuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula.